mwumva ni radiyo ijwi rya amerika miriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na joe diane nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitabye ubutumire bwa mugenzi we w'igihugu cya tanzania yari yamusabye ko yogendera icyo gihugu kugira ngo baganire imigenderanire hagati y'ibihugu byacu
ni umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi jean claude karegwa ndenzako avuga ku rugendo umukuru w'igihugu cy'u Burundi pierre nkurunziza arimwo mu gihugu cya tanzania iyo nkuru turayigaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze mu makuru tubafitiye muri uno mwanya umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza uno munsi yabonanye na mugenzi we w'igihugu ca Tanzania John Pombe Magufuli mu nama yabereye muri district ya Ngara hiri ku rubibe igihugu ca Tanzania gihana n'igihugu cy'u Burundi bayaze ku bibazo bitari bike birimo imigenderanire hagati ya Tanzania n'u Burundi bongera baratera kamo impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania gutahuka nk'uko umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jean Claude Karegwa Ndenzako abibwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije umugambi wa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitabye ubutumire bwa mugenzi we w'igihugu cya tanzania yari yamusabye ko yogendera icyo gihugu kugira ngo baganire imigenderanire hagati y'ibihugu byacu ingene boyitsimbataza gufashanya bongere kandi baganire n'ibibazo bijyanye n'umuryango dusangiye wa afurika y'ubuseruko murashaka kutubwira icyo bapfunditse muri iyo nama muri iyo nama bapfunditse ibintu byinshi bwa mbere hoho perezida wa tanzania yashimiye mugenzi w'uburundi nyirinshuro pete nkurunziza ko yitabye ubutumire aranamukeza ku ntambwe ateze ko uburundi muri kino gihe haba mu by'ubutunzi haba mu by'imibano mu gutsimbataza amahoro n'umutekano aho mbere uburundi abukeza kubona budatsimbataza amahoro mu burundi gusa ariko bwitanga no kuyatsimbataza hirya no hino ku isi hanyuma rero baganiriye kandi ku bijyanye no gufashanya mu by'urudandazwa aho igihugu cya tanzania cyifuza yuko imigenderanire y'uburundi na tanzania mu bijyanye n'urudandazwa yokomera cyane mbere bagasaba ko indege zabo zo kwemererwa gutangura kugwa mu kibuga cy'indege mpuzamakungu cya bujumbura n'ibindi bibuga by'indege biri mu burundi aho bavuga bati ni kimwe mbere bituma dutanga ubutumwa na twebwe ko twebwe turabizi ko mu burundi hari amahoro atari ko indege zacu zije zikagwa mu burundi ibyonye n'abandi bose bacabona bamwe bavuga aya muhe bakavuga ko atari amahoro mu burundi bacabona yuko hariho amahoro mu burundi ubwo rugendo kandi rwabaye akaryo ku mukuru w'igihugu cy'u burundi no gutera akamu abarundi basigaye muri tanzania no mu bindi bihugu ko abashyika ibihumbi ijana na mirongo itanu baramaze gutahuka mu burundi abagore basigaye nyir'icyubahiro pete nkurunziza yabateye akamo ati mutahuke mu burundi mu gihugu cyanyu musangire n'abarundi ikivi cyo guteza imbere igihugu mbere musangire n'umwimbu kuko intambwe urundi bumaze gutera kugeza uno munsi namwe mwayigizemwo uruhara ati nimureke kumva amabwire y'ababahenda amahoro n'umutekano yagarutse mu burundi ati kandi mumenye yuko iyo burundi ata gihugu na kimwe kizobasumbira uburundi ati ntawanka konka nyina ngo agwaye amahere ako kamo na perezida wa tanzania yagateye abo barundi arabamenyesha ati jewe inkuru mfise uko nzi uburundi muri kino gihe nuko ata kintu na kimwe cobuza abarundi gutaha mbere yavuniye n'urugohe ishyirahamwe mpuzamakungu hase arisaba ati nimushyire imbere inyungu z'abarundi ntimushyire imbere inyungu zo kurwanira akazi n'ibindi ariko cyane cyane mwumve yuko abarundi ngo baruhurira bifuza gutaha mukaborohereza bagatahuka mu burundi iyo nama ibaye mu gihe kandi tuzi ko hariho amakuru avuga ko hashobora gutuma ko ibiganiro ibindi biganiro mu mpera z'uku kwezi byohuza abarundi tukaba tuzi ko gushika ubu hari ikibazo gihambaye cyane rwose leta y'u Burundi ikanabayirwanya cyangwa abatavuga rumwe nayo ikintu batavuga cyo kimwe cyane cyane abogira uruhara muri ibyo biganiro icyo kibazo hari aho boba bagiciye hirya no hino ego nakubwiye ko baganiriye ku bibazo byose bijyanye n'ubuzima bw'ibihugu byacu uko ari bibiri bongera baganira no ku bijyanye n'umuryango wa afurika y'ubuseruko aha perezida wa tanzania nyir'icyubahiro joseph john pombe magufuri aravuga ati amahoro mu burundi ntiyazane amahoro muri tanzania no mu karere ati akarere ntigashobora kugira amahoro mu gihe mu rundi hatari amahoro ama rero baravuga bati kugira ngo kandi amahoro asasagare mu burundi amahoro ahari kugira ngo asasagare kandi abeho butagisubira inyuma ni uko abarundi baganira mugabo hose yaguma agaruka ku cyiyumviro cy'uko wo kwivanga mu bibazo by'uburundi ati abarundi bategereza gufata ni uruhara nyamukuru ni urw'abarundi bubaye ubwa mbere perezida pierre nkurunziza arenganye imbibi z'uburundi kuvaho kudeta itesherejwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo ngingo yo guhuja hanze y'igihugu ifite insiguro nke muri iki gihe ubwa mbere ho nakubwiye ko yitabye ubutumire bwa mugenzi w'igihugu cya tanzania yarabimusabye aramutumira turifuza yuko wotera iteka igihugu cyacu ukakigendera nk'uko urugendo rwaheruka rwari rwageze n'umukuru w'igihugu cya tanzania nawe yari yagendeye uburundi kwari gusubiza mu ndimane icyo gihugu mu gusozera mushiyana jean claude karerwa perezida pierre nkurunziza aza kwitaba iyo nama ivyo biganiro vyimirije mu mpera z'uku kwezi ibiganiro ntibitumirwamwo perezida petero nkurunziza ibiganiro bitumirwamwo leta y'uburundi leta y'uburundi rero wari kumva kuti mbega leta y'uburundi izokwitaba ivyo biganiro inyishu nayo ni ego cane leta y'uburundi ntizokwigera ibengesanya kwitaba ibiganiro bifasha kugira ngo igihugu kirangwemo iteka n'itekane kugira ngo amahoro asasagare atsimbatare mu burundi mbere tubone nayo dusagukisha ko dushobore gufasha n'ibindi bihugu jean claude karerwa ndenzako umuvugizi wa perezidansi y'uburundi murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye murakoze cyane no hanyuma ntumize mwitiye
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
ijwi ry'amerika amakuru yacu tuyabandanirize muyavugwa mu gisata c'inyigisho mu burundi igice ca gatatu c'inyigisho za kaminuza doktora mu rurimi rw'igifaransa catangujwe icese muri kaminuza y'uburundi kuri uno wa kane izo nyigisho zitangujwe mu gihe z'igice ca kabiri maitrise mu gifaransa zo zitaratangura umenyesha amakuru wacu fidelite ishatse yishikiye ahabereye ibirori vyo gutanguza icese izo nyigisho mu myaka irenga mirongo itanu ibayeho ni ubwa mbere muri kaminuza y'uburundi ndetse mu burundi bwose hagiye kuba inyigisho z'isha gatatu za kaminuza ico bita doktora ku ruhande rw'abanyeshuri muri kaminuza y'uburundi akanyamuneza ni kose nimenya desire asohokera abanyeshuri kuri uno munsi turanezerewe cyane kubera kuri icyo gice cya gatatu cya kaminuza kigiye kugurwa muri kaminuza yacu y'uburundi twiteze ko kizoza gihindura ibintu byinshi na cyane cyane mu kijyanye n'ubumenyi abanyeshuri kare byahora bibagora benshi gushika hanze kwiga mugabo uye ko kizoba kiri muri kaminuza yacu y'u Burundi bizotworohera izo nyigisho bitekanije ko zitangura mu kwezi kw'icenda hazoba hari ibisata bibiri icy'ubushakashatsi hamwe n'ikizijanye n'imibano Juma Shabani umuyobozi w'igice cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza amenyesha ko imiryango yugururiwe abarundi bose ndetse n'abanyamahanga akongera akamenyesha ko muri izo nyigisho atavya ku buntu bizobamwo bivanye n'ingene integuro nshasha y'inyigisho za kaminuza zitekanijwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2012 hatangura igice ca mbere cy'inyigisho za kaminuza ico bita baccalaureat hagasubira ica kabiri citwa master kigakurikirwa n'ica nyuma ico cha doktora haraheze amezi arenga atanu igisata cy'inyigisho za master gitangujwe icese muri kaminuza y'uburundi ariko gushika no mango inyigisho ntiziratangura kuva integuro nshasha y'inyigisho za kaminuza bmd zitangura uwaho bigeze muri kaminuza y'uburundi hasanzwe hariho inyigisho z'icyambere gusa ico bita bakaloreya bamwe mu banyeshuri twaganiriye batangazwa n'ingene hagiye kubaho igice gatatu cy'inyigisho mu gihe icya kabiri kitaratangura iranzi marke yiga mwaka wa gatatu muri kaminuza y'uburundi mu gisata c'indimi kuri dogitora iratanguye turacafise ibidutangaje kubera urabona nk'ubu ekore ya masiteri ntiratangura yego bavuze yuko bayuguriye ariko n'ubu ntiratangura rero sinzi uko bizogenda umuntu ko ekore dogitora ishobora guhaba na masiteri tutarabona yuko iratangura mu mizi neza ku kuva integuro nshasha y'inyigisho za kaminuza BMD zitangura uyu mwaka uheze hazoba hamaze gusohoka inshuro zitatu imikangara yindiriye kuja mu nyigisho za master naho biruko umuyobozi w'isata ca gatatu c'inyigisho za kaminuza Juma Shabani we wavuga yuko inyigisho za doctora n'iza master ataho zihuriye
mu bisanzwe ntaho bihuriye igisabwa gusa ni uko tuba dufise abakwije ibisabwa byo kuja mu ishure rya dogtora ariko ico tuzi ni uko muri kaminuza y'uburundi hari abigisha benshi bita abasista bahejeje ivyigwa vy'igice ca kabiri hamwe n'abandi barundi batari bake bashobora kuja muri ico gice ca gatatu c'amashure ya kaminuza
uburyo butekanywa mu nyigisho za doktora bungana n'ibihumbi amajana atanu by'amafaranga y'abanyaburaya urongoye ico gice amenyesha ko ubwo buryo budakwiye ariko ko bazobandanya badodora hirya no hino ibujumbura fidelite ishatse ijwi rya amerika urakoze fidelite ishatse ibidukikije ubu naho ni kabiri na rimwe ishirahamwe ritanga amazi mu burundi regidezo ntirironke amazi akwiye rihamanya gisagara uh, ca bujumbura kubera ko ikiyaga tanganyika kibangamiwe cane ivyo vyashikirijwe kuno wa kane n'urongoye igisata c'amazi mw'ishami regidezo hari mu kiganiro catunganijwe n'ubushikiranganji bw'ibidukikije mu ntumbero yo guhimbaza umusi wahariwe ikiyaga tanganyika uzohimbazwa kuri uno wa gatandatu umunyamakuru wacu evariste ko banyanka yakurikiranye ico kiganiro n'abamenyesha amakuru amazi mabi yaba yavuye mu mazu y'abantu canke yava mu mahinguriro avanze n'ubumara yo mu gisagara ca bujumbura n'ahandi ariko atuma amazi y'ikiyaga tanganyika atera aba mabi ivyo biremezwa na bamwe mu bakozi bo mu bushikiranganji bujejwe ibisata bitandukanye n'icamazi kirimwo ko amazi y'ikiyaga tanganyika atera aba mabi uko bukeye uko bwije biremezwa n'umuyobozi ajejwe amazi mw'ishirahamwe regidezo desire nsengiyumva arongoye igisata c'amazi avuga ko ishyirahamwe regidezo rigitangura gutanga amazi rikuye mu kiyaga Tanganyika yayakura ku metero amajana umunani none ubu riyakura ku birometero bitatu birenga ibyo bamwe bavuze ati ava ku birometero bitatu n'inusu niko biri kandi na profondeur umaze gushika ku biri bitatu n'inusu metero mirongo ibiri na zitanu ni ukuvuga igice cyose kuva ku birometero bitatu gushika aha kuri bo amazi ariho umugabo si meza aragoye gutereta inyuma y'aho rero twebwe muri icyo gice dukuramo ayo mazi muri kino gihe nahone ako karere kariko karamererwa nabi iyi ngorane y'ikiyaga yatanguye kuduga kuva mu gihumbi n'amajana icyenda mirongo icyenda n'indwi kuva icyo gihe bigenda biraduga tiribudite iraduga ku munsi ku munsi hanyuma kandi iyo turiko dukura ayo mazi turayapima tutarayatereta muri iyo myaka imbere y'igihumbi n'amajana icyenda mirongo icyenda na kane hariho urugero rwari 1.2 teri ni unité de mesure bakoresha kugira bapime turbidite y'amazi mugabo ubunye tuvugana igeze kuri 25 teri ni ukuvuga turbidite iguma iduga umuyobozi ajejwe igisata c'amazi muri regidezo avuga ko amazi meza yo mu kiyaga Tanganyika ashobora kubura mu minsi iri imbere hamatagikozwe hatagize rero igikorwa vuba ikiyaga tuzoshaka kukibona mugata amazi meza dushobora gukuramo abanyagihugu koresha amazi ya regidezo mworema mugabo kimwe gusa tugasaba yuko izi nguvu ziko zirakoreshwa uno munsi zo gukingira icyo kiyaga zogwizwa amazi mabi ava ku ruhande rw'uburundi si yonyene yonona ikiyaga tanganyika ivyo bishikirizwa n'umuyobozi ajejwe ibidukikije mu gisata kijejwe ikiyaga tanganyika autorité du lac tanganyika gabriel hakizimana akavuga ko n'uruzi rusizi iyo ruzanana rusesa ibicafu vyinshi mu kiyaga tanganyika akavuga ko ari ngombwa ko abarongoye ibihugu bisangiye ico kiyaga bo kwicara hamwe kugira batorere umuti ico kibazo ku ruhande rw'uburundi abajejwe ibidukikije bari ku kivi kandi n'ubu barabandanya jeremy nkinahatemba ajejwe igisata kijejwe kubungabunga amasoko y'amazi gestion integre de ressources en eau avuga ibigiye gukorwa mu maguru masha nk'uko turiko turabikora turiko turigisha ibwirizwa ry'ikinyama ni uko abarundi bose aho barimwe ndetse n'abamenyesha bako batadufasha kwigishira ibwirizwa ry'amazi kugira ibwirizwa ry'amazi hariho abari babibonye yuko umengo ni umuzigo uje ku barundi ora umugabo uravye vy'ukuri ni kugira ngo turonke aya mazi meza akwiye ubu abazovuka n'abuzukuru tumaze kugigisha henshi kandi abantu barizi mugabo ugasanga hariho abari kuba birengako asanga bagiye yafashe ibyo kuba akazi ka sugumwe yacumisemo itiyo bigenda mu ruzi rwa ntahangwa bigenda mu kiyaga ca tanganyika kandi niho dukura amazi ugasanga wa muntu yagiye kororeha ingurube usanga yagiye gushiraho iraro ry'inka ugasanga undi yagiye kubaha ataruhusha afise urumva rero ni ngombwa yuko abantu baryumva kurya twaryigishije hama tukarikurikiza umunsi w'igihugu wahariwe ikiyaga tanganyika watanguye guhimbazwa kuva muri bibiri na gatanu iryo tegeko naryo rigenga amazi mu burundi ubushikiranganji buvuga ko bugiye gushira mu ngiro vuba niryo kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na kane evariste nzikobanyanka bujumbura ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umugambwe msd uharanira demokarasi no gufatana mu nda mu burundi uherutse gushira ahabona urupapuro rw'inzira feuille de route mu rurimi rw'igifaransa rw'ibikwiye gukorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bisubire kuyagwa mu burundi mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu edi gwema agiranye mu kanya n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe msd maître françois nyamoya yagarutse ku ngingo nkuru nkuru ziri muri urwo rupapuro rw'inzira tubatega amatwi
icyo tuvuga nyamukuru ni uko mu by'ukuri ingorane z'uburundi zihagaze yuko abarundi badafite uburenganzira bwo gushobora kujya mu matora ngo bitorere abo bifuza mu matora atunganijwe neza tukavuga tuti ubu ni uko twakora ibishoboka byose kugira amahoro asubire kugaruka ni uko amatora yotunganywa ku buryo abarundi bitorera koko abo bifuza kandi ayo matora ntabe atunganijwe na nkuru nziza na leta yiwe tukabyikiranya rero tukabivugana ukungene amatora bene ayo yoba nyuma y'uko mutangaje iki cyerekezo ndetse mwahaye kopi abakuru b'ibihugu abo bakuru b'ibihugu hari icyo bari bababwira ku cyo batekereza kuri iki cyerekezo cyanyu bwana nyamoya abo nta na kimwe baradushikiriza ku cyiyumviro cyabo mugabo inkuru tumaze kuronka ntiziva mu bandi baserukira ibihugu byabo kuko urwo rwandiko twararuhaye n'ayandi maleta turongera turabiha umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe oni amakuru ava hirya no hino no mu kiganiro no mu mibonano perezida w'umugambwe yagiranye ngaho mu bihugu bya buraya bose bose barashimye intumbero ya runo rwandiko baravuga ahubwo ati iyi ni inzira n'umuhuza yofatira ko kugira ibi biganiro bidatera imbere bitewe bihaguruke bitera imbere bifata inzira benshi rero mu byo twumvise barabishimye mugabo mu by'ukuri nta jambo turaza twumva riva kuberekera abakuru b'ibihugu kumbure ngira tuzabimenya mu minsi izo bwana nyamoya ishyaka ryanyu mu kwezi kwa kane leta y'uburundi yarifatiye ibyemezo icyemezo cyo kurihagarika igihe cy'amezi atandatu babashinja ko muba mwarashinze imitwe yitwaje intwaro ndetse ko ishyaka ryanyu ryanarenze ku mategeko n'amabwiriza bigenga amashyaka mu burundi ibyo mubivuga he amashyaka ndabibutse ko atari bwo bwa mbere umugambi msd uhagarikwa warigeze guhagarikwa mu bihumbi bibiri na cumi na kane amezi ashika bene ayo nyene umugambi msd wama iminsi yose ufitanye ingorane na leta kuva ico gihe bama bafise ivyitwazo vyo kugira badufute ariko vyarabananiye bakama barinda guca hirya no hino mu nyuma rero ibyo bya nyuma ntibyanadutangaje mbere nicyo gituma mubona tutanabuze n'amajyambere menshi ko ntibyadutangaje bitwaje ibyo bintu simbona yuko umuntu yaba yafashe inzira yo gufata umuheto yosohora urwandiko bene ubu twasohoye rutanga intumbero yo gutora umuti w'uburundi biciye mu mahoro bakakwagiriza yuko uri mu muheto sinibaza ko umuntu yafashe umuheto yakongera akandika urupapuro bene ubu ni icyitwazo ni icyitwazo kandi turetse ba twebwe gusa murabona hari n'indi migambo baheruka gufuta mugabo ntibaburire ibyitwazo kugira bafute iyindi migambo cyangwa bayibuze gukora kuko niyo batafuse ntikora mu by'ukuri kandi ibyo byose rero birafatanye birafatanye n'icyo kibazo turi ko turavuga cy'amatora gatunganijwe neza kuko nkuru nziza mu by'ukuri ashaka iminsi yose avuga ngo ubabwira amatora mugabo ayakora wenyine yabanje gukumira abandi ariko bwana bwana nyamoya nanone leta ikavuga ko igihe cyose amatora ateguwe amashyaka arwanya leta ashakisha impamvu zo kugira ngo atitabire ayo matora bakavuga ko ngo nta n'abayoboke muba mufite nibaze rero tubyicarane nibaze twicarane tubivuge tuvuge ukungana amatora yotunganya amatora twicarane tuvuge rero tuti amatora tuyatunganye neza ku buryo leta nkuru nziza atari we yatunganya dufate ubundi buryo bwo kuyatunganya kuri mwebwe se mwumva ari bande batunganya ayo matora niba leta mudashaka kuyatunganya ayo mashyirahamwe mpuzamakungu yigenga hari ishyirahamwe mpuzamakungu oni hari ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika hariyo n'iyo shyirahamwe ry'iwacu riduhuza ngaha muri kano karere rya eyase hariyo ishyirahamwe rya buraya hari n'abandi mashyirahamwe yigenga ashobora kudufasha gutunganya ayo matora nagere niyise muri kahise ko burundi yuko muri mirongo itandatu na rimwe kubera abazungu bari banse ko haba amatora meza abarundi ishyirahamwe mpuzamakungu oni byaratebye riraza kuyacungera niho twashoboye kuronga inyayi y'ukwikukira umugambwe iprona utsinze kuko amatora y'ubusuma atabaye agishoboka natwe n'ibyo tuvuga ubu dukeneye amatora atagira ubusuma amatora adatunganijwe na nkuru nziza amatora adatunganijwe na leta yiwe hanyuma tuyatunganye tuce tujya mu ihiganwa abo bavuga yuko tuyatinya turabe nabo baza hari n'ikindi mugarukaho kijyanye n'uko ibiganiro bitegurwa n'umuhuza bigomba kuba ibiganiro bidakomeye umuyobozi w'ishyaka ryanyu ari ku rutonde rw'abashakishwa na leta y'u Burundi ndetse leta ikaba yaranavuze ko idashobora kwicarana n'abantu bashakishwa n'ubutungane ibyo biganiro mubona bizashoboka reka turabona ko leta idashaka nicyo turi ko turavuga iyo leta birirwa barayibarira bati nta muntu aganira n'umugenzi mugenzi wiwe nibaze twicarane ibyo bibazo tubivugane hanyuma uwo azosanga afite amakosa ibyo ni ikindi kibazo ubutungane buzaba burakora kuko no muri iyo leta nyine harimo abantu bakoze amabi hari abantu bakoze ubwicanyi ariko ntikibuza ko abantu bari baravuga bati ngo tubanze dukemure icyo kibazo hanyuma ubutungane nabwo nyine kuko ubutungane bubwirizwa kuzokora ni ngombwa ni ngombwa mu itegeko ko ubutungane bubwirizwa gukora niba utinya ubutungane twebwe ntabwo dutinya ushobora kuvuga yuko ushaka ibiganiro witorera wowe wenyine ushaka umuganira ikindi musaba ni uko impunzi z'abarundi zatahukanwa niba wakurikiye amakuru y'uyu munsi perezida nkuru nziza w'uburundi yari mu ntara ya ngara mu gihugu cya tanzania aho we na mugenzi we yari yasuye john pombe magufuri bahamagariye impunzi z'abarundi gutaha ndetse umukuru w'igihugu cy'uburundi akaba yavuze ko igihugu ari amahoro reka tukumvishe abo bakuru b'ibihugu hanyuma ugira icyo ubivugaho reka duhere kuri perezida nkuru nziza w'uburundi tunataka kujulisha wenzetu wa Tanzania na Warundi wenzetu walikimbilia hapa Tanzania. Burundi leo ni nchi uko na amani. Tunaalika Warundi wetu wa kaka zetu wa dada zetu walikimbilia hapa Tanzania Burundi ni nchi yao, warudie nyumbani kwao, tujenge nchi yetu kwa amani ya kudumu.
perezida john pombe magufuli wa tanzania nawe yashimangiye ibyavuzwe na perezida nkuru nziza nawe asaba abarundi gutaha
kwa ndugu zangu warundi mmesikia taarifa iliyotolewa na mheshimiwa nkurunziza anawaomba mrudi kwenye nchi yenu mkajenge nchi yenu sasa kwa sababu rais ameshawaambia mrudi nyumbani sasa mchukue hatua za kurudi nyumbani mchukue hatua za kuanza kurudi nyumbani kwa hiari wala sisi hatuwafukuzi bwana nyamoya uravuga iki kuri ayo magambo y'abo bakuru b'ibihugu byombi icyo ndabivuga ko ni uko imvugo ya perezida magufuli ni imvugo ya politike kandi y'ubupfasoni nta yindi mvugo yari gushobora kuvuga atari kuvuga ati nimwumvirize umukuru wanyu w'igihugu cyanyu ibyo avuga ko iwanyu hari amahoro mugabo kandi mwumvishe ko yaciye yongera ko akavuga ati nawe nirukanye nawe nirukanye nta yindi mvugo yari kuvuga ni imvugo ya politike ni imvugo y'igifasoni si imvugo ishigikira y'uko hari amahoro mu burundi impunzi ziri muri tanzania z'imifatuko ntizigire ubwoba ngo bagire batwirukane ngo bagire badutahane ku nguvu ntabizoba ni imvugo y'igifasoni kuko ntiyashobora kuvuguruza umukuru w'igihugu yatumiye amubwira ngo ariko arabesha ngo nta mahoro ngo hari amahoro mu burundi kuri telefoni dufite n'abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika ndarusanze wiriwe neza by'ukuri iyo ntuzanya iyo urwo rupapuro rw'inzira rw'uwo muganga n'ibyo rwakosoye rumeze neza ariko ndarwanariza ngo umengo ni saa muga rero kubona oparava yari yarahagaritswe none ibyo bintu iyo nyine iri kiragira irinzira yuko bishobora kugira influence kuri leta iyo nyine yayihagaritse ni iki kibazo cyanze murakoze kumpa akanya urakoze cyane bwana nyamoya subiza icyo kibazo cya ndarusanze ego ndamwumva kandi abantu benshi n'ibyo barafite amakenga y'uko leta atakizokora abantu benshi barihebuye kandi birumvikana ko abantu bihebura kuko leta nta na kimwe ikora kugira ibizeza ntunziza nta na kimwe akora kugira abizeza mugabo twebwe ntiharagera yuko duta icyizere nicyo gituma naho mu by'ukuri ibyo uyu mupfasoni avuze na twebwe tubibona yuko ingorane zikiri nyinshi ntitwihebura tuguma dushimikira ko twibaza yuko amakungu abakuru bo muri aka karere bazote bakabibona bakamushyira ku ingufu zikwiye nicyo gituma ntitwoca twihebura ubu nyine ntiharagera ko twihebura twebwe umuhuza mu bibazo by'abarundi ibiro bye byari byifuje ko yongera gusubukura ibiganiro nyirizina muri uku kwezi kwa karindwi hari icyo mwari mwumva cyangwa se hari ubutumire mwebwe mu ishyaka ryanyu mwari mwabona buvuye ku muhuza oya gushika kuri uno munota ubwo butumira ntiburaza ntiburashika nta na porogaramu baratubwira ngira ni mu bintu bariko barategura bo nyine mugabo nta nta butumire burasohoka nta nubwo baradushikiriza ese mu biganiro byabanjirije mwebwe ishyaka ryanyu ryigeze ritumirwa na rimwe ego ryarigeze gutumirwa mugabo hari aho tutigeze kwitaba bituvuye ko mugabo ahandi hose bamwe badutumiye
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
inshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kanya turasozera ibiganiro tubafitiye muri uno mwanya ariko imbere ko duhana agahindukira ndabibutse ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza uno munsi yabonanye na mugenzi we w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli mu nama yabereye muri district ya Ngara iri ku rubibe igihugu cya Tanzania gihana n'igihugu cy'u Burundi ahanini ivyo bayaze ni ibibazo bitari bike birimo imigenderanire hagati ya Tanzania n'u Burundi bongera batera kamo impunzi bazisaba gutahuka nk'uko umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jean Claude Karegwa Ndenzako yabibwiye ijwi ry'Amerika mwabyumvise kandi igice cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza doctora mu rurimi rw'igifaransa catangujwe icese muri kaminuza y'u Burundi kuri uno wa kane izo nyigisho zitangujwe mu gihe igice iz'igice cya kabiri maîtrise mu gifaransa zo zitaratanguzwa kuri iyo kaminuza mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze arimasi fatuma kalala yani muhinga bw'ivyuma nabo bose bari kumwe kugira ngo amajwi abashikire diane nahazwe nije nabashikirije ano makuru y'uno mwanya ndayifurize kugira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu